kitaabul jihaadi kitaabni kun kitaaba هذا كتاب الجهاد مبتدا قدر في كتاب كبرى كون كتاب الجهاد وائق أبصو إسلام الرانوف دبتويا وائق أبصو الرا كتابا دبتو كتاب نكون يو أبصو جدًا muqaatalatu kuffaari ummata kuffaaraa tokkoon lolu maaliif lolaniini li'izaazi diini diin jabeessuuf jech akka diin islaamaa warri kaafiraa fudhatuufi kuffaaran lolu waan biraatiif hin lolaniin dachii irraa fudhannaafi miti akka isaan islaamummaa fudhataniif kaafiraan lolan jechuu jihaanni sadihitti qoodama jedhan olomaan islaama jihaanni sadihi qoodama jedhan tokko jihaadu nafsi jedhan qabsoo lubbuu ifiiti walitti godhan namni marru inna nafsa la ammaaratun bisuu'i lubbuun tun hamtu utti nama ajajji qabsoo lubbuu ifitti godhu yoo isiin salaata didde yoo isiin soommana didde yoo isiin ibaadaa rabbii tana didde haraama yoo isiin dalagu malee jette qabsoon takka ta lubbu'ooti jedhan qabsoon lammata jihaadul munaafiqiin warra munaafiqoota kadiin gurguratan ka akkasuma ammas biyya muslimaa gurgura ta'aa jirani qabsoo munaafiqatti godhu tan sadaffaa jihaadul kuffaari ilmuhaaribiina kaafirtoota wal lolan kanaani qabsoo walitti godhuugaa kaafiraa sun beekamtu sila beekamtu duuba kun marruugaa jihaada lubbuu irratti ijaarama jihaanni munaafiqaan jihaadatti godhanii fi ka kaafiratti godhanilleen jihaada lubbuu kanarratti ijaarama nama lubbuu fi leenjisee dura qabsoo itti godhettu munaafiqa tara kaafiratti tara jechu akka hadiisa da'iifa keessatti jiru gaaf tokko nabi muhammad lola tabuukta jedhamtu lola irraa booda lolee gaafa deebi'u sani haasawa tokko ka nabi muhammad haasaye hadiifni laafaa haa ta'u رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس أما جهاد لا فرادي بنجر ككافر ولت دكاسا كون kakaafiraan sayfi wal seenan kun laafaana ka laafaa fixanne ka jabaatti deebine jedhe sun amma ka lubbuu baana nabi muhammadi ka lubbuu kana jabaaga lubbuu irraa qabuu kanatu jabaa hadiifni garuu laafaa haa ta'u akka kanatti jihaanni qoodamaaya akka kana sadihi qoodamaa باب وجوب الجهاد باب ديتوني وجوب دركم الجهاد قبسون إسلام ما جدري قبسوان دركمته دركمته بابا نو إبسطو وفضل الغدوة أمس باب صدرك algadwati ganama takka karaa rabbii keeysatti ni qabsaawa jettee ganamfatuun sadarkaa akkam qabdi warrawxa saafaya takka deemuun sadarkaa akkam qabdi karaa rabbii keeysatti qabso saafa'uma tokko asrafaa magriba idduu deemuun mee sadarkaa hagam geeysu isiin qabdii waan jedhu baabatana keeysatti dubbatuuf deema mu'allifeen قال الله تعالى rabbiin ol aanini jedhe yoo qabsoon tun itti nu kakaasu yoo jihaadarra nu kakaasu qaatilu lmushrikiina kaaffatan kamaa yuqaatiluunakum kaaffa qaatiluu lolaa jedhe rabbalaalamiin lolaa almushrikiina warra rabbitti waa waa heloomsusaniin lola shiriktoota warra rabbitti waa waa heloomsusaniin lolaa jedha rabbalaalamiin ni lolaniin kaaffatan haala cufataataniin isin muslimtoonni isaaniin lola warra rabbii asitti waan biraa gabbaru kana isaaniin lolaa kaaffatan jamiican haala cufataataniin muslimni marruu itti baha gariin kaafira saniin saahibdanii jaalallee godhattanii gariin ammoo isaan in lolina cufti keeysanuu isaaniin lolaa jedha rabbalaalamiin osoo ajayni rabbii kun fuudhamee mushrika maraa islaamni bakka jiruu loleene islaamni jabeenna argatu kaafirri mushrikni ammoo islaama kana bakka heddu adda qoodee isa walitti deebisee nagayaan jiraataa jira kamaa yuqaatiluunakum akkuma isaanuu isiniin lolan kaaffatan haala cufa tahaniin akkuma kaafirri haala cufa taheen muslima irratti walii galee loluun kana dawlaa diqqaa fi guddaan ameerika fi yurooppaan bakka mara kaafirri walii galee isiniin lolu kana kamaa yuqaatiluunakum akka isaan isiniin lolan kaaffatan haala cufa tahani akkuma isiniin lolanitti isinillee lolaani lolaani warra mushriktootaa jedha rabbalaalamiin ammoo warra ahla kitaabaa isaani rabbiin قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جديقم آخرت من الذين أوتوا الكتاب الليلولان حتى يعطوا الجزية كافرة يهودة في نصارى هنگ إساني كبير إسلاما باسنت إساني اللولان هنگ إسان سن إيه همانت لولانيف شريعة اللي يفرطوا ديدان isaani nama ballage tokko ka kaafira woggatti diinaara tokko islaamaf ni kennina bara maraayyuu in kennina yoo isaan jedhan hin lolaniin isaan hin fixan mushrika biroo ammoo irraa qeebalan shahaadaa male shahaadateyni malee waan biraa irraa qeebalan jechuu waaclamu beekaa jedha rabbalaalamiin beekaa yaa gabarran kiyya أن الله رب مع المتقين والرئيس صدات وجه تهاجت بك بالنصر والإعانة كارك أرسان إساني تمسونا إسي وجه جرا ور صداق أبو وجه جرا إن صداتنا إسي ور إيمانا قبدا كصدا ربي قبدا أنات إسي وجه جرا namni isinii tumsu ana anatu isin jabeeysa isintu injifataa kaafirri isin injifatu isin wajji jira jabaadhaa jedhe rabbalaalamiin ilaal warra rabbi sodaatu qarqaaruudhaan tawfiiqa waan mara keeysatti isaanii laaffisuudhaan rabbiin isin wajji jira namni jedhe waan sodaatuun qabu sila yoo dhugaan rabbi sodaannee imaanni dhuga'aa tahe anat isin wajji jiraa ka rabbi jedhu silaa mu'minni sodaatuun qabu onnee rabbiin haganarra akka muslimtootatti inni kennu hin jiru isin wajji jira isinii tumsuun isinii qarqaaruun jedhe rabbalaalamiin وقال تعالى ربي أمس أكجر كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب فرد درقما قد أميجر عليكم سنرت القتال قتال الكفر ور كافرات إسللون درقما سنرت قد أميجر ور كافرة كتوحيدا قبن ka rabbi tokkotu gabbarama jechuu fi nabi muhammad ergaa isaa jechuun dhugo oomsine isaanin loluun dirqama isin irratti godhamee jira jedhe wahuwa haala isaanin loluun kuni kurhun lakum jibbamaa isiniif taheeniya wahuwa makruuk- makruuhun lakum haala inni jibbama qalbii teeysan keeysatti taheeni بحسب الطبع طبيان بنين آدم لولا فد لولا بنين آدم طبيعتك إيغا بوسو مرما في الراكوتو هاركي إرا مرمو قامني إسا كنت قامو كغنمو قباتي إبسكون غابادرو من سيني أجل اللالي إيساتنا إرداتي إيساتو دبسان ديريرو أبدي eessan kun tahuu dhabe qaama jedha kana namni tuquun fedhula rabbi nu beekamine wahuwa haala lolli kun kurhun makruuhun lakum isinii jibbamaa taheeni dirqama isinitti godhameeya dirqama ammoo dirqama wa'asaa dhugaadha keeysatti nu hawwisiise rabbi amma waan nama hawwisiisu fide dirqama jedhee hawwii nun naqe rab dhuga an takrahuu isin jibbuuni shay'an waa isin jibbuun xabi'atti dhugama jedhe waan tokko xabi'atti akkanumatti laaltanii jibbuun dhuga sila yoo lola kaafiraa seen xiyyitiin na dhawa ilmaan kiyyarraa du'a yoo du'uu baadhellee qaama akaala godoloo jedhani akaala godoloo taha akkanatti abboo lakkii jedhanii waa akkana haasawan waan akkanaa namni ni haasawa ammoo rabbi akki jedhu waa asaa dhugaa an takrahu isin jibbuun shay'an waa jibbuun dhugaa yaada kana isin jibbuun dhugaa waa huwa ammoo wanni isin jibbitan suni khayrun lakum isinii gaarii tahuun isaa dhugaadha fi nafsi lamri yoo qaqqabanii ilaalayya sinii gaari sinii gaari kaafira amma kunoo sodaata'a islaamni mataa gaqqabata'a eerpoortii keeysatti kaan surree irraa baasa'a kaan jeelaa naqaa kaan adda adda godhanii galaan olomaa biyya teennaa hidhan sani osoo kun jiraate kaafirri rakkoo tanaan sirraan gayu kaan gibira manaa jedhanii mawwaa cufu meegamaa jedhanii waa hagamtu jira kana cufa silaan kennitu qabeenyi kee qabeenna islaamaati wahuwa khayrun lakum haala inni tuuba isin waajibbuun dhugaa wahuwa haala wanni sun kayrun lakum isinii gaarii taheeniya jihaada ruuhin hin jibbiti ammoo tumsi islaamaa isaan maleen dhufu islaamni ol tahuun diinii isaatiin dhaaddatee buluun diinii isaa mul'ifatee dalaguun kanaan maleen dhufu وعسى دغا أن تحبوا إسن جالتون دغا شيئا وجالتون كيسا دغا jihaada dhiisee damuu gandatti galeetuma firra warra fi wajjin maatii fi wajjin qananii bareedduu kana isin waa jaalatuun dhuga yaada dhiisuudha waa huwa haala wanni sun sharrun lakum isinii hamtuu taheeniya wanni isin jaalattan qabsoo dhiiftanii taa'uun kun namni ni jaalata xabiyatti ammoo isinii hamaa tahuun isaa dhugaadha jedhe rab dhuga xabiyaatti ni jibbitanii woma isin xabiyaa jibbitan kana inni isinii taa'uu jibbitanii waho sharrun lakum isinii hamaa tahuun dhugaadha jedhe laan diqqeenni isinirraan ka'u gizee takkallee islaamummaani addeeffattanii akka islaamummaan jirutti buluun dandeeysan wanni kanaa ol hamtuu gaan jirtu banii aadam biratti wallaahu yaclam rabbi ni beeka annaa ficlakum min addaarri waan bu'aa isinii qabu waan isin rakkisurra waan bu'aa isinii qabu rabbi ni beeka tanaafi gama qabso'oo kana deema jihaada rabbiif jedhaa godhaasaniif jedha wa antum laa taclamuuna isin ammoo in beeytan waan gaariin keeysa isinii jirtu takka in beeytan jedha rabbi ana kan waa beeku ana dhugaan waan islaama guddisu waan islaamaa bu'aa qabu natu beekaa jabaadha ruuhin silaa guyyaa an qore ima baati kadheeysee sami'in kores ka dachii jalatti boolla qotates ka bahar keeysatti gales guyyaa in baati jedhee rabbiin dhufte rabbi biraa dabarte walaw kuntum fi buruujin mushayyada osoo qal'aa fooqii ka ol fuudhamee laal dhibbaaf kudhan dhibbaaf digdama samii keeysa ol tare kana keeysallee jiraattani na jalaan baatan jedhe rabbi duuba yoo karaa keeyin itti du'ani maashaa allah waan guddo dirqama jechuulaa dirqama dubbate akka qabsoo muslimaa dirqama taal وقال تعالى ربي أمس نجري انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله آياني ولمر رجب آيونما ولمر رجب انفروا baha karaa rabbii keeysatti bahaa qabsaawa diin ol taasisuufi millaa kufri'ii jala taasisuuf lolaa kunu garanni lolaniif kana islaamummaa ol fuudhu islaamummaa tana mul'isu kufrii ammoo dhabamsiisuuf kunul baha gama karaa rabbii keeysa qabsaa'u baha kifaafan haala dardara taataniin bahaa jedhe خفافا شبابا دردر هالتاتني يرو دردر ما قبدا كأيستني واجلا بهودا ديسا كأريتني قبودا ديسا كقبدني تشبسودا ديسا يرو دردر أما قبدا بهاجر رب الان وثقالا يرو مانقدوم اللي هالا مانقدو تاتني اللي انبهى maanguddoo washuyuukan maanguddoo haala taatanilleeni baha yoo shabaaba muslimaatiif maanguddoo muslimaa sila hidhattee waltaatee jaalala addunyaa dhiiftee jannata jaalattee baate izzaa jabatu argama izzaan ajaa'iba ka kanan jedhamnetu argama gariin mufassirtootaa akki jedhan infiruu baha kifaafan haala nashaaxa mirqaana qabdaniin gama jihaadatti baha siniin gammachuu qabdan ka waan hajamtan qabdan ka gammachuu qabdaniin baha wathiqaalan haala gammachuu hin qabnelleen ifuma gaqqabaa gama jihaadatti bahaa jedhan lama warri gariin ammoo infiruu bahaa kifaafani haala isiniin kun yaabbatoo taataniin baha hawaan yaabbattan qabdan yaabbii namuu farda fi gaangee fi harree fi fudhadhaa baha wasiqaalan haala yaabbii hin qabne illeen baha yaabbillee dhabdan faanumatee isan baxxee tanaan baxbax jedhaafirra kaafira jala teettanii gabbaruu manna' kophee matantee godhadhuu gadi bahi eefirraa itti qabsaayii jedhe rabbi womaan hafne bar infiruu baha kifaafan haala isiniin kun sinqii qabdaniin baha wasiqaalan haala sinqii hin qabnellee hin baha sinqii hin qabne waa takkalle woma ka waan nyaattan hin qabne ifirra namni kufriin gubbaa jirtu maal nyaatee jiraata miti namni kufriin gubbaa jirtu tokko ka kaafiraatu waan inni jedhe dhageenye gaafa waa shengiteenitti kunoo turataa'a biyyaa san salphise sani nu wanni nu barbaannu nyaataf dhugaati miti jedhe laal hin barbaannu nama kaafiraati nama islaamatiimi mirga ilma namaati rabbi kenne san feenaa jedhe bar feena jedhe hattaan kufrilleeni mirga ilma namaatii rabbi kenne kana diini ifitti buluu kana ni fedhan laal namni feene hin jiru akkana malee hin dhufu kifaafan haala sinqii qabdanii wasiqaalan haala sinqii hin qabnellee hin baha namni kufriin gubbaa jirtu maal waa nyaatee jiraatee qadhaabataa miti sirraa guuratuuf deemti wajaahiduu biamwaalikum وجاهدوا قبسو غدا بأموالكم قبين كيسنين قبسو غدا warri in baanu silaa jettan kun qabeenna kenna warri bahee dhukaa sabanu kun ittiin tajaajila haa godhatuuti wa anfusikum lubbuu teeysanilleen qabsaawa fi sabiili illaahi fi sabiili illaahi karaa allahaa keeysat diin rabbii ol taasisuufi akka rabbi malee wanni tokko jiru addunyaarratti hin gabbaramne godhuufi akka masjida malee beeyta mangistiif kiris beeyta kiristaanni taabonni tokkon argamneef qabsaa'uufi lolaa jedhe rabbilaan lola maslahaa rabbitu beeka qabeenna dura durse rabbi asitti lubbuu dura muslimni dura qabeenna irraa bahuu qaba yoo islaamni qabeenna qabu kana walitti buufatee qophee silaa inni barbaachisu maallaqa kanaan kurfeeffatee jedhe qabsoon taphaati miti jechuu kunoo qabeenna qabeenna maallaqa namni haga sila maallaqa irraa hin bahinga ruuhi irraa hin bahu kanaan nama leenjisa rabbi duuba karuu hin sodaates maallaqaa yoo silaa muslimni walitti buufatee qabsoo godhe nasri inni dhuftiya وقال تعالى ربي أمس نجد ربي قدان أكجل إن الله بر الله كن ربي إسن أومي كون اشترى بيتي جريا بيتي اشترى بيتي من المؤمنين مؤمن توتا إلى ربي بيتي جرى أنفسهم لبو إساني إرى بيتي جريا مؤمنة إلى ربي لبو بيتي yoo lubbuu sirraa bitu ati lubbuu rabbitti gurgurattee wanni rabbiin sirraa bituun hoo maallaqni rabbii sun maal ishtaraa bite minal mu'miniina mu'mintootarra anfusahum lubbuu isaanii irraa bite wa amwaalahum qabeenna isaanis irraa bite maaliin bi'anna lahumul janna isaanii tahuudhan irraa bite aljannata jannan ruuhii achi kennite wanni ati yoo ruuhii rabbiif achi kennite ati rabbi irraa fudhattu maali jannata maallaqni ati itti gurgurattu jannata addunyaa karaa rabbii keeysatti haa qabsaawanii jettee baafte addunyaa san wanni ati rabbi irraa as fudhattu jannata jedhe rabbal aalamiin jannata duuba namni karaa rabbii keeysatti qabsaa'ee du'e ka qabeenya isaa kenne wanni inni rabbiirraa argatu maallaqni jannataya yuqaatiluuna fi sabiili illaahi fayaqtuluuna wayuqtaluuna yuqaatiluuna tuuba warri muslimtootaa kun wanni ani ruuhi isaanii jannataa fi ruuhi isaaniitii fi qabeenya isaanii jannataan irraa biteefi يقاتلون نلولا نقبسا ونسان في سبيل الله كرا ربي كيستك أبسا ونيا كرا ربي كيستك أبسا وني فيقتلون توبة إسان كرا كان كيستني أجيسا الأعداء كافر أجيسا قبسا وني كافر كان قامرمت أوني duuba kan fiixa gubbaa kan inni harka inni wahiin qabu kana dhawani fayaqtuluuna ni ajjeesan kuffaara wayuqtaluuna ammas ifillee ni ajjeefamaniya duuba namni qabso'u bahe isiin wama lama ni ajjeefta ni duuta lachuu beeka'a seenuu qabda waa takkallee فيقتلون نأجيسا كفارتوتا ويقتلون نأجيف من اللي إسان إفلي يو أجيفتس أتي دؤوبات أجيفت يو قلت سوابا قلت سوابا قد قلت يو بوجو أرغت اللي بوجو في سوابا والبرا قلت sawaba nama qabsaa'es ka boojuu argates akkanatti galta yoo duute ammoo jannatatu sii jira wa'dan calayhi tuuba رب العالمين أكجدو وعد وعدا بالما قدو بالما قد ربين عليه في الرت بالما قدو بالما قد جنني نما كرا ربي كيسة روحي في قبين إسات قبساء جنن إساني تها جتشو كنا وعدا عليه baallama rabbi irratti tahaa ta'e haqqan ammas murtii sabataa tahe akki kun fitowraati towraa keeysa murtii sabataa tahe walinjiili akkasuma injiil ka iisa irratti buufame keeysa murtii sabataa tahe walqur'aani ammas qur'aana keeysatti murtii sabataa tahe jannanni isaanii tahun kuniya akkana jechuuni bi'anna lahumul janna jannanni isaanii tahaa jechuun irraa bite ruuhii fi qabeenya mu'mintoota jedheemi rabbi wacdan alay wacda wacdan baallama godhuu baallama godhe alayhi rabbiin ifirratti jannan isaanii tahaa jechuusan nama ruuhii karaa rabbii keeysa gurgurate ka qabeenya isaa gurgurate sani wacda wacdan baallama godhuu ifirratti baallama godhee jira akka jannata isaaf galata deebi'u haqqan fi towraati sabatee jira murtiin kun towraa keeysatti illee nama ruuhii ifii karaa rabbii keeysa gurgurate jannata jiraaf jechuun kun towraa keeysatti illee sabate wal injiili injiili keeysattis ragga'e wal qur'aani qur'aana keeysattis ragga'ee jira jedhe rabbal aalamiin murtii kitaabni sadeenu itti waltahe waman awfaa biahdihi eennutu mee guuta biahdihi baallama isaa eennu guuta min allaahi rabbirra namni baallama guutu ni jira hinjiru laa ahad awfaa fi ahdihi minhu duuba namni rabbii keennarra baallama guutu tokkonu hin jiru waman asdaqu min allaahi qiila eenyu irra dhugaa dubbata rabbi irra gama jechaatiin jedhe rab fastabshiruu gammada bibeycikum gurgura keeysaniin gammada ruuhi teeysan ta gurgurattan alladii gurgurri sunuu baayactum ka gurgurattan bihi rabbitti ka gurgurattan sani gammada kunoo jannata isiniif tahe kanaan gammada akka male فاستبشروا جمدا ببيعكم غرغرة كيسنين جمدا روحي ربتي غرغرتني الذي غرغر سنو بايعتم به كيسسر ربتي غرغرتن سنين جمدا أجروه كنتني جنة فرتني واني كان أوليغا انجرتو جمدا جمدا جد رب العالمين وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم توبة وذلك روحي في جنة غرغرتهم كوني هو إسا الفوز ملكين العظيم قداته ملكين قداته كإسا أولت قديني تكونون فين إسا كان أجد رب العالمين ندوبة إسا كان akkanatti tuuba sadarkaa hagana gayu هذه صفقة بيع تامة الشروط والأركان والوسائل من المشتري نمني وابيت إنه الله والباعي نمني وغرغرة إنه المؤمنون مؤمنا وغرغرة كالرابط ربي توبة والعود من المؤمنين wanni mu'minni isaan tuuba al'anfus wal'amwaal achi ifirraa gurguratanii wanni rabbi bakka buusuuf jannataaya jannata kun wanni dhugaa si taasisiisu baallama rabbi godhe kuno baallama ifirra kaa'igaa dubbiin tanaa olii baallama eega rabbi jedhe wanni mu'mintoonni fedhu kanaa ol hin jirtu eega qabsootti ayaatowwan dabarte tana tun qabsaawaa jetti sadarkaa qabsoon qabdu nu taasa'e warra qabsoo dhiisee taa'ulle irraa nutti haasa'e laa yastawi ilqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي والانقطاع القاعدون ورق أبسوط إيسي إفرا تتاؤف ورق كرا ربي كي ستك أبسوط إيسي تتاؤف توبة وال لا يستوي القائدون ور والانقطة والقائدون ور تاؤف ور تاؤس من المؤمن توتر كتهني غير أولي الضرر ور تتاؤكنوا غير أولي صاحبوان الضرر جنكا اتجر مليكتان ور ركون جنكا اتجرت مليكتهني warra cinqaan itti jirtu malee kataha warri tattaa'u kunu warra cinqaan itti jirtu malee katahaniifi walmujaahiduuna warri karaa rabbii walmujaahiduuna warri qabsaa'u fi sabiilillaahi karaa rabbii keessatti warri qabsaa'u walin qixxaawuya warra tattaa'u fi mumintootarra osoo rakkoon takka hin jirre tattaa'uuf jihaada dhiisee والمجاهدون ورق أبساو في سبيل الله كرا ربي كيسا ورق أبساو بأموالهم هرو إسانتي في وأنفسهم لبو إسانتي ورق أبساو ولنكتا تيا ولنكتا نمنك أبسو قلو في نمنك أبسو ديسي إفراتاو ولنكتاو يا صدركان إساني أتفقوا فضل الله رب چالچسي جنا المجاهدين ور قبساوسا بأموالهم كقبين إسان اللي قبساوا فرد فؤلتي مكينة فؤلتي وان قبو فؤلتي كقبساوسا طيارة قبات طيارة كافتي كقبساوسا في وأنفسهم كلبو إسانتين قبساوا سن رب چالچسي جنا على القائدين ور تتاؤر درجة صدركا تكا چالچسي جرايا irra ol caalchisee jira daraja bidarajatin cadiima darajatan jechuun sadarkaa guddoo takka irra caalchisee jira yaa rabbal aalamiin darajaa guddoo takka irra caalchisee jira wakullan ammoo jarri cuftuu warra uzrii malee qabsoo godhee ganda keessa taa'ee ibaadaa dalagu warra ammoo karaa rabbii keessatti qabsaawullee wacda allaahu rabbi baallama jara lachuufuu godhee jira alxusna jannata yerri lachuu jannata rabbii ima abdatan ka qabsoo dhiisus ibaadaa yoo godhate jannata rabbal aalamiinaa nima argata ta akka warri qabsaa'e seenu fooqii ol aanaa babbareedaa san hin arganne male وفضل الله المجاهدين رب چالچس ور قبساو كان على القائدين ورتا ور چالچس اجرا غلطا عظيما قدا تهين ر چالچس تدبي يا رب غلطا قدا تهين ر چالچس ور عذري مليت تاوسني درجات منه درجات منه كل واحد منها بدل من أجر الرا بدلا وفضل الله رب الجيس المجاهدين والرقب ساو على القائدين ورث التاؤرج الجيس درجات صدر كون هد منه إفبرا كتات الرج الجيس ومغفرة أرارما لي duuba araaramallee rabbiin isaanii araaramulleen isaanirra caalchise warahma rahmata isaanii godhulleeni isaanirra warra tattaa'urra warra qabsaa'u irra caalchise rabbal aalamiinniya ajran irraa badala goona darajaatin minhu san darajaatin minhu wamagfira araaramallee irra caalchise warahmaa rahmatallee isaanii godhuu warra qabsaa'u warra tattaa'urra gama sadarkaatiin gama araaramaatiin rahmatallee rabbi caalchisee jira وكان الله غفورا رحيما وكان الله رب إنك نتهجر غفورا أرارما لمن تاب نما توبته أرارما تهجر كتوبته إيغا درتا إيغ أبساي إسلام ما فجتش إن أرارما رحيما فلدرا كيست اللي توفيق الرحمة إساقود آتهجرايا وقال تعالى رب أكجلو يا أيها, الذ... يا أيها الذين آمنوا يا ورنا دغو أمستنيو هل أدلكم سلمي إسن قاجيلشو هل أدلكم سلمي إسن قاجيلشو على تجارة دلدل الرت إسن قاجيلشو دلدل تنجيكم كنقا إسن باف تتك من عذاب أليم azaaba laaleessaa taherraa daldala najaa isin baaftutti mee isin qajeelchuu jedhe rabbi ni daldalta daldalli sun ammoo azaaba irraa nagaa nama baasa jechu ee akka waan mu'minni jedheeti ee rabbi san feedhami duuba akka waan dullunaa yaa rabbana ee irratti nu qajeelchin feena كنوا دلدل كان تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون ندقو أمستان بالله ربي كان دقو أمستان ورسوله رقا إسا محمد اللي دقو أمستان إيمانا توحيد دقا قباتا در كان دلدل عذاب رانقا باس توحيد قل قلو وتجاهدون نقب صفتن في سبيل الله كرا ربي كيست دين إسلام التاسسه قب صفتن بأموالكم وأنفسكم قبينا كيسنين قب صفتن وأنفسكم لبو تيسن اللي نقب صفتنية دين كان التاسسه إيمان أكا الدنيا تنا كيس فجأو قدو أكا دين الإسلاما كن ألته ديني مرا أل قدو kanaaf qabsooftan jedhe rabbi qabeenna keessanillee ruuhii teessanillee dhaalikum khayrun lakum dhaalikum kuno rabbi dhugu omsitanii isin qabsoo qabeenna fi qaamalleen godhuu kanatu khayrun lakum isiniif irra caala in kuntum taclamuuna yoo beeytan taatan yoo beeytan taatani kanatu kunoo isinii irra caalaa jedhe rabbal aalamiin beekta yoo beekomsi isinirraa dhufe kanatu irra isinii caala toohiida qabaadha eega toohiidaatii qabsoo qabeennaaf qaaman godha sadarkaan islaamaa akka kanatti dhufa guddinni islaamaa akka kanatti dhufa dowlan islaamaa akka kana malee gadin baatuuya heeyhaata in eegina akka biratti in eeginaa akka biratti tooftaan lolla tooftaan qabannaa islaamniif keeysa haa baasu tooftaan kufriif taha malee muslimaaf hin ta'u takkaa muslimaa tokko ka tooftaan kuffaararra aane hin dhageen yaghfir lakum dhunuubakum yoo isin qabsooftan qaama keeysanii fi qabeennalleen يغفر لكم سنيف أرارم رب ذنوبكم بل ليس تيسا سني أرارم بل ليس اسم بل ليستن واني تكنم كرا ربي كيستك أبساي درقزي إني أيامي سني وامرا ربين أرارمه ديني بني آدم ملئ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم إسن سينسس ربي أمس جنات جنة كيس إسن سينسس تجري تيات من تحتها جل جنة سني الأنهار لقيوان هدون كيات malayni hedduun layni daymaa jala yaa'u dayma amma jaarkeena fi qumbaa kanaa mi kalaga laguma kadhadha afarso'o ka bishaan qulqulluu tahe jannana layni akkanaa kunoo ka aananii akkana jala yaa'u rabbiin isin seensisaya wamasaakina duuba wamasaakina xayyiba duuba rabbiin isin seensisa ammas wamasaakina ganda isin seensisa xayyibatan ganda gaarii taate ammas isin seensisa gandi gaariin sunuu fi jannaati cadnin jannata cadni jannata qubsuma daaru caammati ilmuslimiin duuba jannata cadni jannata qubsuma san keeysatti ganda bareedduu taate rabbiin isin seensisaaya wamasaakina ويدخلكم مساكنا غندا سينسين سيسا طيبة غندا غاري في جنات عدن جنة عدن كيس كتات سنسين سسا ذلك الفوز العظيم سن جنة كنا أرغتون كوني قام في قبينا قبساوني جنة عدن كيس أبتهم كواري أنكني ملكي قدو جد رب ملكي قدو وأخرى تحبونها ولكم أخرى جنة كان مليه walakum isinii tahaa nicmatun ukraa jechuu qananii biroo qabdan jannatuma kana malee qananii biroot isinii jira jannata aakhira'atti argattan kana malee qananii biroo takkat isinii jiraya tuxibbuunahaa ka isin isii jaalattan qananii biroota jaalattantu isinii jira sun maali nasrun min allaahi wa fatxun qariib nasrun tumsa من الله ربي براته يكونوا كان مجالد تمس ربي براته يا ربي كافر الرن ما تمس يو ور انجفن او ربي سيغوري يو ور كافر جلال ايسو كإني أري أتاتي تنا جالة مؤمني قانا ملك أبسو قدو كان فدا وفتهم بنينس قريب لهو كيستي تهلين إسني تها كنو عند كافرة بنتني dowlummaa isaanirraa ariitanii dowlan harka keeysa deebi'e baniinsi dhihoo tahelleen isinii taha tanata isin jaalattani tunilleen isinii taatu وبشر المؤمنين قمتشيس يا نبي محمد المؤمنين ور رب دقو أمسكنا إسامي قمتشيسي جنة أكنت إسني جرى جديني قمتشيس haa rabbitti amanani haa ammas qabeenna qaamalleen qabsoo godhani gammachiis jannata kanaan namni jannata dhagayate gaafirraa jannata kanatti gurgurata ruuhii ifiiti wal aayaatu aayaanni qabsoo islaamarra nama kaaftu filbaabi baabatana keeysatti kathiiratun heddu mashhuuratun beekamtu ammoo hanga gabaabaa tokko ka namni mallattoo godhatu isinii haasawa jedhe maraan finne kaan tafsiiruma keeysa qara'ani hanga tokko ammoo bayaana godhe jedhe imaamni hedduu haasayega imaamni hedduu asitti nuu haasaye duuba qabsoon bu'aan isiin qabduuf sadarkaan isiin qabdu waa tokko lamaami aayaanni tummarruu irratti nu kaafti islaamni osoo aayaata tana qara'u sheeyhinis darasoonnis warri gaggaaris osoo dhagayu irraa taa'e irraa taa'e du'aa ima goonaa jedhe yaa rabbi nasrii fid aamiin aamiin aamiin nasrii waa akkanaa wanni dhufaan jirtu rabbanaa afrigh alaynaa sabran wathabbit aqdaamanaa jette sahaabdonni deemaa akkana jedhan yaa rabbi obsan irratti dhangalaasi miila keennallee kan dheeysine nu taasisi ka lola jalatti ragga'u ka obsu jedhan maleega yaa rabbi oromoo bilisoomsi bilisoomsi yaa rabbi bilisa godhi bilisa godhi insha allah shabaabni hagana gabu yoo lakkaawan ka tokko laman ta himme ka islaama biyya teenna keeysa qubatu waliigala gosa adda addarraa ka jiru islaama namni hagana ga'ugaa ifirraa taa'eetuma mana bareeda soofaa bareeddu makiinaa bareeda uffata bareeda koompitaraa fi telefoona bareeda kanumatti yaada waa nasriin akka itti dhuftu wallaahu aclam rabbuma beeka buma beeka saabdonni warri irra dachii tanarraa jaarran irra gaarii tahe ka akka sahaabdotaa hin jiru darasoota nabi muhammad isaanuu nasriin teettee ittiin dhufne hanga biyyarraa ari'aman gayan bakka lama baqatan biyya habasha'a tanatti baqatan biyya madiina'aa tanatti baqatan akka lama rasuulli gara lama erge toofta yoo madiinaa naannawa arabaa kanaa namni nu fudhatu jiraate asitti baqanna yoo sun nu didan taate ammoo bakka biraata obshina lammataa qabaatuun bareeda jedhee rasuulli biyya habashat erge bakka lama ardha tartiibni rakkoon hagas geetu ta isaanirra geette osoo rakkoo tanan dhandhamne gaa namni islaamaa tokko nasrii eeguun hin beekne gaasan rabbuma beekaa كسمات ديفنا وأما الأحاديث أمو حديث ون في فضل الجهاد درجة كرا ربي كيس قبساو أبو هديفني نماهم فأكثر إنما هد توجد من أن تحسر ولتك أبا مرة إنما هد ما تجد ولك أبو جندان داني من أن تحسر ولتك أبا مرة يوكلك ومرة هد هد إنما لكسرتي أكمل هد منك أبدي walit qabuu hin dandeettu jedhe imaamni famin dhaalika mee hedduu sanirraa hanga gabaabaa tokko hanga hadiisa soddoma afurtamaa takka isinii hima jedhe abbaan kitaaba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول نقافتم أي العمل كمي carraaqqii ilmi aadam carraaqutu afdalu irra caalti sawaaban galataan mindaa rabbiirraa argatuun dalagaa namni dalagu keeysa afdalu tamtu mindaan isin irra caalaya waan dalaydu malaa rabbi mindaa irra namaa kenna tamtu mindaan isin irra guddaa فقال رسول الله كجر إيمان بالله ورسوله ربي دقو أمسو ergamaa isaa dhugo oomsu toohiida qabaatuu kan toohiid qalbiin isaa guduunfantee rabbu qofa gabbarama ergaan kiyya nabi muhammad jedhanii dhugo oomsu jala deemuu itti dalagu waan irraa isaan dhoowwan irraa fagaatu kana guddaan kana jedhe mindaa guddaa kanatu qaba akka hadiisa kalee galgala dabarsin nama tokko xalayaa sagaltamii sagal ka zambiin isaa keeysa guute ka xalayaan takkitti maddal basar ijji isaa laaltee galte guyyaa qiyaamaatti gabbaasan nuun jedhe rasuul sagaltamii sagal tokkichi kun xalayaa xixiqqaa kanaami haga ijji laaltee gartu asii laaltee amma haga miniyaa poolisan hin laallame xalayaa tokkichi haga nagaa itti gabbaasan sagaltamii sagal marruu hamtu keeysa qorame jedhe duuba rabbiini kunoo yaa gabricha dalagaa tan teeti wa kanarraa waa waakkatta lakkii rabbi maal waakkadha umaa waa takkallee an halaakame wannan kanarraa silaa waakkadhun jiru halaakame mee waan biraa qabdaa jedhaan rabbi am tundili wamaa qabda lakkii osoo haga fedhe qabaadhe namni qaata xalayaan sagaltamii sagal baagiraawundi isaatti gadi fuudhan hama yoo haga fedhe keeyrii qabaadhe maal naa goote maal laaguuti kana biratti jedhaan jennaani guyyaa hardhaa laa dhulmal yawma guyyaa miidhan akka addunyaa jirtuu miti laka cindanaa bixaaqa fiihaa laa ilaaha illa allaahu nu biraa qabda xalayaa takkatuu nu bira jira ka isii keeysa laa ilaaha illa allaahu toohiida ati duraan toohiida kana jabeeffatte takka nu bira jira isii tana fuunee mee miizaana irra keenna isiin takka tun sagaltamii sagal yoo irra kaayanii ta toohida tanatu miizaana dhayeetuma gad dabarsee namtichi warra jannataa ta'e toohidni jaba maashaa allah duuba iimaana billaahi wa rasuulihi toohida dhuga'aa kanatu jabaa laan xalaa sagaltamii sagal takkittii toohida xinjifatte qiila summa maadha eeganaani jedhamee maaltu itti aaname dalagaa mindaan isii rabbi biratti guddaa yoo dalagan tatti aantu maal jennaani qaala aljihaadu fi sabiilillaahi karaa rabbii keeysatti qabsaa'u diin kana ol taasisu diin nabi muhammadii rabbiin erge kana diin qulqulluu kana akka namni itti dalagatuuf qabsaa'uudhaan kanatu itti aana mindaa guddaa dalaggii rabbi irraa argataniin kana قيل ثم ماذا ما كانت يوم أنا حج مبرور حج قل قل تاتي أنا أرجف نتأجي في ما سيان كي ست الأرجمين تجعلايا أنا ديتيان حج قل قل فما سيان كي ست دلجمين تجعلانا من دائس أكمل جبا ربي برتجد الرسول متفق عليه متفق عليه إذا جبا duuba eega toohidaati dalaggii mindaa guddaa rabbi irraa argataniin jihaada laal jihaad hadiisa gaddeemu kanaan ammoo walmaddii gora وعن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله لا ابن مسعود أكجر رسول ربي تني جدجد كافي رسول تريهس أي العمل كمي دلقأت أحب إلى الله إر رجالة مقام ربي تيوان دلق جرين dalagaa namni dalagu keeysa ta rabbi akka malee jaalatu ta mindaa guddaa inni irratti namaa deebi'u maal qaala assalaatu calaa waqtiha salaatuma jabeeffatu calaa waqtihaa yeroo isa irrattiya yerooma isa zuhrii yeroo irratti casraa yeroo irratti magriba yeroo irratti ishaa'ii yeroo irratti subhii yeroo irratti jabeeffatuu kanatu mindaa hedduu kanaan argatan jedhe reef imaana jedhe imaana jedhe duuba asitti ammoo salaata jedhe walin dhabu jedhan hadiisichi kun rasuulli hasabuma waan takka keeysatti ati laafinnaa qabduun irra si kaasuuf santu sii caala jedhan nama salaata xiqqo dadda'ifummaa salaata keeysatti qabu irra dalagaan irra jaalatamtu sii rabbi bira salaatuma jedhan ka ammoo toohiidni isaa laafaa toohiida jedhaan eegana maaltu itti aana qultu ni jedhe summa ayyu maaltu kanatti aana birrul waalideyni haadhaaf abbatti tola ooluu jedhe illaan eega salaatati ibaadaa rabbii yoo godhan haadhaaf abbaa kidmaa isaanitti itti aana qultu summa ayyuun eeganaa kanattu aljihaadu في سبيل الله كرا ربي كيستك أبساؤت تآنا أبسو دوبا كدما هدف أبا دوبا رتفده يرو جهاني فرد الكفاياته كدما هدف أبا دور درفم يرو غرين إسلاما أبسائي غرين إسلاما كدما غند كيسته في قلودا دوساني hidmaatu durfama yeroo ammoo kuffaarri si marse si marsee amma kuffaarri marsee gandaati keeysa jirtu kana dhufee sitti naanneessee jedhe yeroo san jihaadatu dura durfame maal haadha abbaan kan keetillee marfamte isaanuu ruuhi isaanii akkan baane tiksu sirra jira irraa deebisu sirra jira yeroo kana dirqama gaafa inni fardul eeynii nama mararraa tokko tokkoon dirqama ta'uu sanii santu durfamaa yeroo gariin namaa qabsaa'ee gariin namarraa kufu san ammoo kidmatu dura'aan muttafaqun alay وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يا ارجما ربي اي العمل كميد لقأت افضل الرجال يودل ان ربي برتمت من ده الدور رقبة صحابة وانا جبر راقافا اكا نجروا الدنيا كيساتي كامباني تمت الرما لك هدو ايو كفل انا قافا نامي مي كام بوديكو تمتو ايو kamtu xiqqoo nuuf waa fuudhan jennu kana isaanilleen ayyul camali kamii dalagaa namni carraaquu afdalu irra caala sawaaban tamtu mindaa rabbi irra hedduu kabal yoo dalagan qaala iimaanuun billaahi rabbi dhugo'oomsu wal jihaadu qabsaa'u fi sabiilii karaa rabbii keessatti mindaa hedduu mindaa hedduu hattan waraanni lafa afrikaa san hin beeknu ka lafa tanaa kunu warra qabsaa'uu irra qaban poolisootaa irra kafalanii bara poolisoota amma deemanii biyya biratti ergan kana guyyatti bar dhibba shan fa'a guyyatti yooma waahid dhibba shan fa'a baasaniif yooma waahid ka guyyaa tokkooti bar duuba koontiraan isaanii jabaalaat jabaa rabbi biratti illee akkasuma jaba akkasuma namni rabbiif jedhee qabsaa'e waan jajjabduu rabbi irraa argataaniya mee hadiisa سفا قفت أف لو من وافي أقول واتدامنا وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة غنم غنم فتة كتجد لغدوة غنم فتما تككنو غدوة يجوني وهو السير أول النهار ganama tokko ganama tokko ati ganamfatutu fi sabiilillah karaa rabbii keeysatti ni qabsaawa jette ganamuma tokko ni qabsaawa jette ati ganamfatut ganamumaan baatee aga zuhurii gahu jechu yookan ow rooxatun saafaya takka ati deem'utuya saafayuma tokko asra salaattee ni qabsaawa jettee aguma aduun dhiitu saafaya tokko ati deem'utu خير من الدنيا وما فيها سبحان الله دلدل أكب قناو ما توكو قباتيك أبسو ربي فجد إيقو أجتيتم قدباتي منتي ديبي أتو الدنيا في وان الدنيا كي سجرو قنانيج أفرجال سافو ما توكو كان قباتي را ربي كي سقبسا وجتي ديبي أتو خير من الدنيا wamaa fiihaa dunyaa keeysa fi tuuba waan addunyaa keeysa jiru mara irra caalaaya waqad warada anna aqalla ahla aljanna manzila hadiisa keeysatti namni irra diqqaa warra jannata namni diqqaa diqqaa diqqaa jannata argate man yucxii qadra addunyaa cashra marraat nama addunyaa tanarraa hisaaba addunyaa tanaa kudhan kenname addunyaa addunyaa aalama torban kana amma isa kudhan hadiisni kudha shan jedhutu irra ziyaadaa qabaayu nama addunyaa tana kudha shan ameerikaa qofaami bar yurooppaa qofaami eesiyaa kana qofaami عالم الدنيا والرب أومك أدوم باتي اتدئيت كان إردك كان نما جنة إرلافا نما كدشان أرغت نما كدشان سي كدشان أرغت لا حول ولا قوة إلا بالله إيه ور دچين أناني دچو وجرتي ورجران دوبا ganamni tokko ka ati ganamfattu karaa rabbii keeysatti ni qabsaawa ganamuma deemte haga aduun dhiitu dheeyne galgaluma deemte ganamaan hin deemne khayru min addunyaa wamaa fiha dunyaa tanaafi waan isii keessa jiru irra caalatu mutafaqun alay وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى ندفي رجل قربان تكو رسول الله رسول ربي تلو ابا ذر الليل مجنني akki jedheen duuba faqaala ayyunnaasi kamii ilma namatu ilma namaa keessaa kamtu afdalu irra caalaa mindaa rabbi irraa argatu ute mindaa hedduu rabbiin baasuuf addunyaa tanaa nama keessaa eenyu jedheen mindaa hedduu namni argama ka rabbi akka malee waa baasuuf qaala rasuulli eega kanarraa gaafatte mu'minun yujaahidu binafsihi wa maalihi fi sabiilillah mu'minun gurbaa mu'minaa tokko bar kamindaa hedduun irra rabbiin kafaluuniif caalu yujaahidu ka qabsaa'u binafsihi lubbuu isaatiin wa maalihi qabeenya isaatiin fi sabiilillah ka karaa rabbii keessa qabsaa'utu mindaan isaa akka akka malee irra hedduudha irra heddu kana akka malee mindaa hedduu rabbi kabaluu isa kana ya dubbii ajaa'ibaadha qaala summa man eenyut itti aaname yoo kana dadhabanoo mu'minuun nama mu'minaa tokko fi shacbin haramfama keeysatti ka tahe min ashicaabi haramfamoowwanirra haramfamoowwanirra tuuba haramfama keeysatti ka tahe haramfama jechuun inni karaa gaara keeysa deemu kan labbaa gaaraa karaa labbaa gaaraa deddeemu kana labbaa gaaraa gaara jalatti kagale jechu rajulun gurbaa fi shicbin labbaa gaaratti tahe min ashicaabi labbaa gaarowwanirra maddii gaaratti kagale yacbudu llaaha ka achitti galeefirraa rabbi gabbaru ويدع الناس كإلما ما ديسو من شر يامتو سرا كشفتم ما فقارات انقلي إبادة ما في أكا إلمان إسا حواسني كيسة تاؤسون الرام بليسن أكا دين إسا جلان بن أكا ولتلاقمو كنان أمتا وللاقمي جراتو كنان دين إسا إران همان قدتك قلي ربي قبرو سيا خامتو فنقلي كانت اتعانا duuba yeroo zamanni hammaate ka namni gaarii fi hamaan adda wallaalame ka fasaanni dachii tana keeysatti wal gahe yeroo san akkasii keeysa qofaa ifii bahanii jiraatutti irra sawaaba guddaa qaba akkanuma godaggarteef irra rabbi gabbaru hanama tokkollee hin goone ammoo yoo zamanni sadarkaa san hin gahin ilma aadamu wajjiin jiraatutu irra caalaa duuba gaa kunoo darajaa qabsoon islaamaa qabdu dhagaa hojjiirra rabbiin gaa inshaa allah ummata amiirri keeysaa argamee diiniif jedhee qabsaa'u rabbinu haa godhu subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk